بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كتابك إنك جدأم باب إبا تكو في سدتمي في جهف الرجره باب فضل الأذان باب دتني صدركا الأذان صلاة نميا من كيست درجة قبض كيست كايمتويا أذان جتشوني لغة عربا كيست الإعلام wama tokko yoo nama beeysisani azaana jedhanii luga arabaa keessatti ammoo akka shari'aan beeytetti qawlun maqsuusun jecha wahii kakobxeeffamaa tahe yuclamu bihi waqtu salaati ka yeroon salaataa geeyse jechuu nama beeysisu jecha kobxaawaa tahe ka yoo isa dhagaye namni yeroo salaata gahe jedheenii beeku santu azaana jedhama jechu idaa nuudiya lissalaati min yawmi ljumucati jedhe rabbiini wagguu lallabame jechuun sun azaanuma kunooti azaanumaaya azaana tartiibni itti inni dhufe abdullahi binu abdurabbihi nama jedhamu tokkottu yoo madiinaa rasuulli makkarraa baqatee galee waggaa lama madiinaa keeysa taa'ee salaanni dirqama achi dura taate yoo madiinaa galanii waan waqtiin salaataa ittiin waliyaaman waan akkam goona jedhanii marii godhan warri garii yoo waqtiin salaataa ibidda haa qabsiifnu jedhan sunis warra majuusaa jedhamu ka gabbaruu jira lakki isaan fakkaannaa jedhanii didan warri gariin diwwila haa dhoofnu jennaan sunis nasaara dawwala dhawata jedhanii didan warri gariin xurumbaa afuufna jennaan sunis ka yahudaa jedhan nama ofirraa osoo walin dhagayin galee abdallah binu zaydi binu abdurabbihii manaama arge namni tokko ka diwwilaan deemu manaa manitti dhufee natti gurguri jedheeni maal goota jennaan yeroo salaataa ittiin beeksisa jedheen waan sanirra caaluu sin qajeelchu eenyu qajeelchu yoo salaanni gahe allahu akbar allahu akbar jettee haga aakirattuu gaa barsiise jechuu kasitti ganama dhufee rasuula irratti darbe rasuulli bilaaliin kayi azaan jedheeni umarilleen halkanuma san manaama arge abdallah binu zayd ibnu abdurabbihi dura hime male umaris argee innis ammoo dura hime akkasitti dhufe azaanni inni azaanni kun dalagaa irra guddoo taate rabbi biratti olomaan islaamaa akki jedhan imaamarra nama imaamaa ka nama salaachisurra nama azaanutti sadarkaan isaa irra guddoo jedhan nama azaanutu sadarkaan isaa sawaaba keeysatti isat irra guddoo jedhan maaliif jennaan namtichi lallabu kun guddina rabbii ummatatti beeysisu jira tokkochummaa rabbi akka rasulli ergaa rabbii tahe nama beeysisa ammas salaatatti nama yaama milkitti nama yaama halkanii guyyaa keessatti yeroo shan yookaan achii ol imaamni yoo kuxbaa godhe guyyama tokko yookaan guyyama lama wanni akkasii yeroo shan nama yaamuun gaa sa'a digdamii afur keessatti imaamarraan argamtu tanaaf mu'azzina kana sagalee nama lallabuu in dhagahu jedhe rasulli shajarun walaa hajarun walaa madarun illaa shahiduu lahu yooma alqiyaama sagalee nama lallabu muhni hin dhagayu dhagaan hin dhagayu biyyeen hin dhageessu guyyaa qiyaamaa dhufanii fi rabbi duratti ragaa bahanii jedhaniya duuba sadarkaan imaamummaarra mu'azzinummaan tanaaf irra guddoo taate haasawa asitti jira gaa haasawa dheeraa yoo mu'azzin irra guddaa tahe kulafaa urraashidiinan marrumaa imaama taatee mu'azzina tahuu diddee jedhanii haasawni tokko ka asi dhufu jira kulafaa urraashidiina waan caccaaltu dhiiftetuma maa gama imaamummaa tana deemti jedhan rasuulli homaa gama azaanaa deemuu dhabe gama imaamaa kana maa deema rasuullu duuba isaan jarri kun marru masaaliha gabrootaatiif heewasamoo jedhan waan bu'aa hawaasa qabu hawaasa walitti hidhu isaani amrii biyyaatiin dhaabbatani akkasitti namni gaa amrii biyyaatiin dhaabbatu yeroo salaataa eegee nama yaadachiisuun jajjaba soo inni amrii banii aadamiif jedhee taa'u achi deemu as deebi'u kana wajji haasawu yerooni namni yoo yaadachiise malee ifi inni yaadatuu hin dandayu tanaafii jedhanii حديث كيست لعل إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس وسو علمنا ما كن بك شر نبي محمد سو علمنا ما كن بكني ما في النداء waan azaana keeysatti tahe galatarraa osoo ilmi namaa beeke galatarraa waan tahe osoo ilmi namaa beeke duuba silaa ilmi namaa kun maafin nidaa'i wassaffi alawwali saffii duraa keeysattii fi waan azaana keeysatti tahe sawaabarraa osoo ilmi namaa beekeya sila summa lam yajiduu eeganaa argatuu baatani illaa an yastahimuu yoo hixaa buufatan male alayhi azaana san azaanu irratti saffii duraa dhaabatu irratti lastahamuu silaa hixaa buufatani calayhi azaanu fi saffii duraa dhaabatu irratti jedhe لو يعلم الناس سو علمنا ما بيكي maafi nidaa'e waan lallaba keeysatti jiru azaana keeysatti sawaaba jiru osoo namni beeke wasaffi alawwal saffii duraa keeysatti illee sawaaba jiru galata jiru osoo ilmi namaa beeke summa lam yajiduu eegana arguu ba argatuu baatani saffii duraa saniif azaanallee illaa an yastahimuu yoo hixaa buufatan malee calayhi azaanufi akkasuma saffii duraa dhaabatu irratti lastahamuu hixama buufatanii calayhi silaa irratti hixaa buufataniya hixaan namni hixaan isaa bahe akkasitti azaana male waan akkanatti silaa dhiisaniimi saffii duraatiif azaanniya sawaaba jabdu keeysa jira walaw yaclamuuna osoo beekanii ilmi namaa kuni ما في التهجير جننفتو كيس التكبير إلى الصلاة كما سناتت جننفتو كيست ثواب جرو أصوبيكني أول يرود تديماني تجننفتو لاستبقوا سلا والدقمني إليه جننفتو سنت والدقمنيا itti wal doggomanii ana dura masjida dhufa ana dura saffii akkas jedhanii silan itti wal doggoman akkasitti walaw yaclamuuna osoo beekani maafil catamati waan salaata cishaa'ii keeysatti tahe catamaani salaata cishaa'iti tuuba akkanatti sawaaba salaata ishaa'ii keeysatti tahe osoo namni beeke wasubhi ka subii keeysatti illee tahe osoo beekani لأتوهما سلا إسي سلمان ندفني ولو حبوا أسو إيجل لفر اللي سكني رفنيا ولو حبوا أسو إيجل لفر شروقني اللي ni dhufanii habwii jechuun wahuwa almashyu cala alyadayni warrukbatayni aw cala almaqacadati akka harka lamaanii fi jilbaa lafarra deemu nama akkas deemu maal jedhan harka lamaanii fi jilba lamaanii yoo akkana deemu la'atawhumaa silaanii dhufanii walaw habwan afranii afranii silaa deemanii dhufanii yookaan eega irratti shorrooqanii dhufan jechuudha. Eega irratti maqaada irratti akkana hunoo eege lafarra hiiqanii ka harkallee lafa qabatuu hin dandeenye ka miillillee dhukkubu ka harkillee dhukkubu ka duwidis dhukkubu ka ol ka'uu hin dandeenye akkasitti silaa eege lafarra shorrooqanii dhufaniya. Eege lafarra silaa. shorrooqanii akkasitti dhufanii muttafaqun alayhi hadiifni adiisa bareedaaga muttafaqun alayhi alistihaamu jechuun aliqtiraacu hixaa buufatuudhan jedhan wattahjiiru jechuun attakbiiru gananfatuudhan jedhani ila salaati gama salaatatti gananfatu dura yeroo itti deemu akkasitti kunoo sawaaba salaanni sawaaba azaanni qaburra silaa namuu hixaa guyyuu buufatee salaata shananu namni hixaan bu'ee fi darajaa isarraa azaana jechuun waan namni tokko qofti silaa azaanu miti sawaaba isa keessa jirurra waan namni tokko azaanu miti zuhuris nama tokko asris shaa'is hixaa silaa buufatanii akkanatti silaa godhanii jedhe sawaaba isa keessatti taherraahii jedhe nabi muhammadi درجة تبعات متقى أذاني وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جئت أجي جئت معاوية كن معاوية المبا سفيان كن خالنا معاوية أي سمني مؤمن توت مراكن رسول ربي يقول كجر دغي المؤذن المؤذنون ور للبون أذانانية ور مؤذن توني للبون إسانتو أطول إرديرو أطول الناس إرديرو نماتي أعناقا قم مرمات يوم القيامة قيا قيامة مرم إساني كما لي قيا قيامة mormi isaanii biyyarra ol dheeraadha cinqaan tokkonu isaan hin tuqu jechuu dheeroo isaan akka malee mata mararra dheeroo yookaan akkana jechuun saadaatun waru'asaa'un akkasitti isaanii mataa biyyaati jechuu araba keessatti ibaluu morma dheeraa yoo jedhan mataan dura taa'an biyyaa bulchaan biyyaa isa jechuudha jechuu taati jedhan duuba akkasitti aksarunnaas acmaalan kasalagaa hedduun dirree baashan irra dhufullee jedhanii akkanatti illee fassaran akkanatti illee fassaranii akka marattuu bareeduma axwalu nnaasi acnaaqan gama mormaatiin yowma alqiyaama ka sawaaba hedduurra qabu ka mataa namaa tahu ka dalagaa hedduu irra dhufu marattuu ni taati bareeddu marattuu ni taati guyyaan ilmi namaa kuno dayfi dirree maashanii irratti nama lugaamusani mormi isaanii dheeraa ittiin dhaqqabu jedhan isaan xiqqaasanis quban qabani رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن أبي سعسة سعة نما جدامو عبد الرحمن إلما با سعسة سر أديفمه أن أبا سعيد الخدري أبان سعيد هجم خدريوتا إركفموكون إني جما خدريوتا إركفموكوني قال ni jedhe abbaan sa'idiin kun ni jedhe lahuu isa kanaan ni jedheya abdallah binu abdurahmaan ibn abi sa'asaa kanaani abbaan sayid qaala lahu isaan jedhe inni araaka anii kun si arga jedheen tuxibbu lganama si hir'ee jaalatu tahutti si arga walbaadiyata baadiyyallee sihii jaalatu tahutti si arga jedheen oo baadiyyaa jaalatu ka re'ee jaalatu ka akkanaa tahutti si arga warra re'ee ga aanarree akka malee yoo ishaa hin dhuganillee bareedo itittuun re'elleen akka biraati foonisis ni mi'aawani isin daabbaa jannataati ka re'ee jaalattu ammas baadiyyaallee jaalattu si arga baadiyyaa warra fedhu saniin hafuura bareedaa baadiyyaa san qulqullii san ka akkasiin warra fedhurraa si argaa fa'idaa kunta tuuba wogguu taate waa sii dhaama abbaa sa'iddu abdallaa binu abdurrahmaan kanaan jedhaa baram fa'idaa kunta yoo taate fi ganamika re'ee tee keeysatti yoo taate re'ee keeysa gizee jirtu tika isii ou baadiyyatika takkii baadiyaa tantee keessa yoo jirtu fa'aazanta duuba lallabattee lissalaati salaafas azaanatte farfa ol fuudhi sawtaka sagalee tante binnidaa'e lallabaan ol fuudhi jedheen sagalee tee sirritti ol fuudhi jedhee nam maaliif biyyan bu'aa hedduutu as jira فإنه برشأني لا يسمع نجاي madaa deemsa sawti mu'adhini deemsa sagaleen namicha lallabuu san aljinnu jinniin hin dhageessuya madaa honga yoo jenneen illee ni dandeenna laa yasma'uun dhagayu madaa honga bakka itti dhaabatu daanga sawti mu'adhini sagalee mu'adhintichaa honga sagalee daangaa sagalee mu'adhintichaa jinniin hin dhageessuya. daangaa bakka sagaleen isaatti dhaabattu sani waa jinniin achirraan dhageettu walaa'iin sun ilmi namalleen achirraan dhagayu walaa shay'u wanni tokkonuun dhageettu wannummaan tokkonu mukaa fi dhagaa fi hajaraa fi wanni marruu takkan dhageettu dhagayanii hoo illaa shahida lahu isaaf ragaa bahu malee hin taane wanni dhagaysun marruu yowmal qiyaamaa guyyaa qiyaama'aa keeysattiya marruu ragaa baatiif dhufanii isaa salaata shananiif lallabu ka kunoo milki innama yaamu ka hoffolti innama yaamu dhageenne rabbii kiyya jedhee gaa sa'aa fi namaa fi muhni dhufee yoo ragaa namaa bahe yaa subhaan allah qaala abu saa'idin abbaan sayid akki jedhe namicha kanaan samictuhu hadiisa kana ni dhagaye jabeeffadhu ifirraan jenne min rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuula rabbiirraa dhagaye qabadhuu jabeeffadhuu itti dalagadhu jedheen laal si akkanat itti dalagadhu jedheeni ibsa bareedaa kana kenneefiya tanaafi sagalee gaayaa sagalee honga sagalee nama lallabuu wanni takkan dhageettu dhageettee guyyaa qiyaamaa rabbi dura dhufanii ragaa namaa bahaniya azaanni waan jabaa tokko jechuu nama barsiisaa diisichi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي وقول اللبم بالصلاه صلاه فيول اللبم يو صلاه فللبم روا بخاري كيسل للصلاه جتتم بالصلاه جتي تكما يو صلاه فللبم ادبره duyda achi garagala ashayxaanu shayxaan ni dheeysa jechuu ma'anaa muraada adbara ni dheessa ashayxaanu shayxaanni bakka azaanatti dhagaysan irraa ni dheeysa walahu haala isaaf duuraaxun hafuurri sagalee qabu jiruuniya dhuufuu sagalee qabdu jechuu duuraaxa jechuuni walahu haala isaa taheen duuraaxun dhuufuun sagaleen qabdu haala isaa taheeni dheessaya buuxbuux godhaatuma nuti hin dhageenye malee ka magaalan wanni rabbi dhageessu dhageessu akkanatti dheessa jedhan hattaa laa yasma'a likay laa yasma'a akka hin dhageenye fatta adiina lallaba azaana kanarra shayxaanni wanni isa muddamsiisee isa dhuuffisiisu bar hin jiru akka hin dhageenyeef akkanatti eessa biraa bakka azaanaa kanaaf olomaan islaamaa yoo daa'imni tokko dhalatuuf dura gurra daa'imaa keeysatti shayxaana keeysaa ari'uuf itti lallaban gurra daa'ima dhalatuu san keeysaa ari'anii duuba warri garii lakki dura kalimaa toohiida haa dhagayuuf jedhanii akkasitti haasawa akkanaa tokkotu jira haasawa akkanaa tokkotu jira kadhadheessa inni faayidaa qudiya wagguu xumurame annidaa ulaallamni yoo xumurame azaana sanirraa yoo bahanii inni xumurame aqbala gara masjidaa as garagala ka bakka sirreef dheessaa deeme santu as garagala am kaba akkasitti reef dheeysaa ture santu yoo iqaaman xumuramte aqbala as garagala hattaa idaa suwwiba wagguu iqaamame fa idaa suwwiba yoo iqaamame ammoo bisalaati salaataaf yoo iqaaman allahu akbar allahu akbarii tana yoo dhagaye adbara ni dheeysa ammas achi garagalee dheeysaya iqaamallee ni dheeysa inni iqaamas ni dheeysa hattaa idaa qudiya wagguu xumurame attaswiibu iqaama yoo xumuramte aqbala as garagala yoo iqaamanii irraa bahanii istawuu imaamni jedhu san inni as garagala hadiisa biraa keessatti maayila soddomii jaha dheeysa jedhamu bakka azaanarraa maayila soddomii jaha fagaata jechuu burukliin paarkii tanaanii sankilaawud dhiqquma hanqata haganuma iddutti amma yoo iqaamuuf tahan deebi'e riiqama shanii tana gad deebi'e asuma jira wasu ammas yoo iqaamanii adbaranii dheeysa achirraa garagala حتى إذا قضي التثويب يو إقاما في نمت أقبل أسقرقل حتى يخطر لخي يخطر أكبا ليس في وأننا مسقرقلوا في بين المرء الدون متش صلاة في ونفسي لبو إسا إدود أكبا ليس فاسقرقل أما نمتش صلاة لبو إدو سينو في أنا متش جباكونيك كسما لبو تيدو سينو كون أجبك يقول نجد لب سيدو سينه اذكر يا ددو كذا وانا كنا يا ددو جلات صلاة سينتمي إن أمو وانا كنا يا ددو سلفونا كان إسبو تقاري كيسا ديفتمو منا ديفتمو رفي بر ما إسما ديفت سينجد قول مايو ولا أدوى قبدا سينجد كيسي غري ويساتي أتي أكا تشيباتي منا سنسنتي إيقباتي ويساتي ويسات ati amma faatiyaa fi waan itti jirtu dhiiftetuma maal jechuu wayisaa kan kee amma xiinxaltaa idduu tana imaamni rukuu asi jalaa godha akkanatti gan wadkur yaadadhu kadaa waan akkana bar baallama ibaluu wajji qabda ati salaata seenan baallama san dhayxee ati har'a jennaan isiyaan dhaqe ati kana amma firraa osoo ati deebiftu siifi ruuhii teetiif si idduu seene لما لم يذكر وان إني كيادة تهم من قبل صلاة درت وان إني كيادة تهم مرا يو إني صلاة السين يادة كيسا يو إني صلاة السين يادة كيس جارسة تكو غاف تكو إني بانغا بانغا بيتني ميكا بياسا زمانا ديرا طب إذا إني mana gizee ol seenu mana baadiyaa kan akkana citaa keessatti suuqee zabana dheeraa dhabe gaaf tokko salaata seenee yoo inni seene bara baanga abbaa ibanu mana hundoo bakka sani suyxe bara waggaa tokko duraan yaadattu jedheen jaarsi hagan irraanfanne salaamama yoo baafadhe bakka sani yoo an qajeen baangan achuma ta'a jedhe bara waggaa tokko dhabe gizee garii akkana godhan dhugoomata akkasitti himaa ban akkanatti inni nama balleessa subhaanallah hattaa yadilla rajulu haga namichi tahut maa yadrii kan beekne kam sallaa rakaa hagam salaate rakaa hagam salaatee kan beekne masjidni guutuun gizee garii hin beeku gaaf tokko masjidni guutuun guutuu bar osoo nama lamallee sadiillee taate masjida xub jedhee dhaabatu imaamtichi rakaa sadi salaatee salaama baafate namni marru imaamtichi guute jedha masjida guutuu barga saffii lamii teedatan hin sayna tokko lakkii hin guunne imaamni jedhe hayya abbo an dukkaana afur qaba jedhe yeroo imaamni raka'a duraa keessa jiru dukkaana kaan kalaga gamaa san achi jiraa jedhe gizee kaan illee ol deebi'ee rakaa lammataa dukkaan achii asii hakunu achi gara karaa asaanu ka baranda as dhiyaatu kana jiraa jedhe anaa ka sadaffaa keessa jiru osoo an dukkaan afuraffaan dhaqin salaama baafate imaamtichi afurin guunna jedhe hime moo himne abbo akkanati meegaa ol ka'anii rakaa tokko guutan laal tokkicha san malee namni biraa cuftuu ni wallaal akkana nama godha gizee duraa salaata dalagallee subhaanallah abboo namichi kun waa isaa haasa'uun nama sodaachifti akkana nama dalagala hattaa yadalla rajulu haga namichi tahutti maa yadrii kan beeyne kam salla hagamuma salaate hagamuma hagamuma sanuu rakkoon isaa rakaa sadii irra nama dhufa heddu shayxaanni heddu rakaa sadaffarra nama dhufu tokkoffarratti hin dhufu lammaffarratti hin dhufu hedduu rakaa afurii keessa sadaffama kanatti dhufu sadaffama kanatti dhufe taa isiin jedha attahiyyaata yookaan ol ka'e waatu hafe isiin jedha akkanumatti roora'a tokko nama gadhiisa rakaa sadaffaa seenna waan inni achitti mi'eeffate hin beeku rakaa sadaffaa kanarratti nama eeggateetuma akkana tashwiisha nama godhaa tuuba hadiisichi iqaamaa azaana irraa dheeysa ammoo salaata irraan dheeysu salaata guddaa rabbi dura dhaabatan kana irraan dheeysu ajaa'iba lawanni jabduun salaata irraa dheeysaniimi gizee ati rabbi dura dhaabattu san inni hin dheeysu gizee ati lallabdu ammoo inni dheeysa ajaa'iba sagalee guddoo tana sodaata siha nima dheeysa muttafaquun alay attaswiibu jechuuni aliqaamatu iqaaman jedhan وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع إني كنت أجاي عبد الله بن عمرو بن العاص كن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول جل أجاي إذا سمعتم وقد أجاي سجد رسول النداء أذان يود أجاي سن زانوا مؤذني للبوتك يود أجاي تاني فقولوا جدا مثل فكاتا ما يقول وان إني مؤذن جدو سنجد آية وان إني جد ولين جدني إلا الحوقلتين حوقلا لمان كي ستمالي حي على الصلاة حي على الفلاح لمان كي ستمالي وما إني جدو جدن سنجدني ثم صلوا إيغنا رحمة بوسى علي نرت رحمة بوفتن وزنا وجيوفت أني إرابهني رحمة نبي محمد رتبوا سنيا فإنه شأنيني من صلى نمر رحمة بوس علي نرت صلاة صلاة متك نمر ربي نرتب نرتبوس صلى الله عليه ربي سرتبوس بها رحمة تكتين الربوس سنيني عشر الرحمة تكون الرب قبل سنين ربوسايا أتي تكو بدل أيدي ربي أمو قرآنين غلطة سيدي بيايا eega kanarraa baate summa salullaha salullaha rabbi kadhaa liinaaf kadhaa alwasiilata wasiilaanaaf kadhaa jedhe nabi muhammad wasiilaanaaf kadhaa فإنها وسيلتني منزلة بوتا توك في الجنة جنة كي سكتات سنية وسيلة جتوني فإنها إسينسني منزلة بوتا تكا في الجنة جنة كيس كجرت مقانسي وسيلة جدمتي فكسنا كدا لا تنبغي إن بربادم تبكسون إلا لعبد قبرك تكوف ملي من عباد الله قبر ربي را قبرك تكوف بكسنت من إساتاتي وأرجو أني كجيلا أن أكون أن تهو كجيلا أنا هو أن قبرك تكوف سنتهو أنف كجيلا وأرجوني كجيلا an akuuna an tahu ana aniin kun huwa gabricha tokkicha bakka wasiilaa keessa galusan an iftahuu kajeelaa naa kadhaa jedhe faman sa'ala allaha lii namni naaf kadhate jedhe nabi muhammad alwasiilaa darajaa jannata keessaa san wasiilaa namni naa kadhate hallat lahu isaaf halaal taate isaaf baqqaatee jirti hallat sabattee jirti lahu isaafi raggaatee jirti ashafaa'a magantaan tiyya guyyaa qiyaamaa nama san magantaa seenaaf jedhe nama sani gizee jahannamitti hin deeman gizee zambiin isaa guddattee inni ija fixfix godhu yeroo san dhufee magantaa rabbii kadhaaf jedha abboo rabbii kiyya kun addunyaa keessatti akkanatti wasiilaa naa kadha ta'a ture yaa rabbi biddatti innarraan deemin na shaffay jaarsummaa isaa kunu anna biyyii keetii sitti dubbadhe jedheetuba rabbii namaa dubbata jedha nabi muhammad tanaaf eega mu'azzinee waan inni jedhu jedhanii yaa jecha tokko tokkoon jedhanii san male howqalaa san keeysatti male howqalaa san keeysatti akkasitti ni jedhanii ni jedhanii mu'azzinee إذا كنت على قضاء الحاجة وأذن المؤذن فلا تجيبه لأن هذا ذكر يو قضاء الحاجة جرات أذانا لقيت أمو جلن ديم لكن إذا فرغت وخرجت من المراحيض يو بك سقراسا كي سابات أجب في الرأي قص دوبر إجابة دي بتا قيل بل يجيبه بعقله جد أول رقريني عقل تائتما بك فنجاني سن تائتما عقل ديبس جدني لكن هذا فيه نظر كن دبين إن تلتيك أباجدا قلبي ونني ديبي سنجرو وكسن الرتاعتي أجمع رابهيتم في الرمتابعة جلا قد إيه جلا ديما جلاني أكستي أذاني صدركا دل بيتنا قبلان أذانني مؤذن جلا ديماني سلاس على النبي تيانا وسيلة فضيلة تيانا يا سيلة فضيلة تيانا أكا كان ترتيبني رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء يولا لبد اجيسا مؤذني للب يولا اجيسا فقولوا جدا كما يقول اكما اني جدو المؤذن للبان اكما اني جدو جتوني سقالي اكسا والفورا جتومي كمؤذنين جدو جدنيتو بنامني مروقا quba gurra keessatti if darbeetuma yoo namuu iyye waliin dubbiin jajjaba magaalaa bira dhaabata misliin jenne akkasii mislii jechuun jechuma inni jedhu san wajji jedha jechuma malee akkuma isaa sanitti sagalee ol fuudha dubbadhaa yookaan lallabaa jechuu miti lallabaa jechuu miti akkasitti tartiibni kana hay'alaa lamaan hawqalaa lamaan keeysatti malee wama inni jedhu jedhan yoo jecha tokko tokko itti daranillee هذا الحديث انك لا تخلف الميعاد وهي اسد دفت غنا دفتي اكستي وانا اشهد رسول لي جيتش اشهد ان لا اله الا الله وازنين جنة وانا اشهد ان لا اله الا الله انا اتدبل جنة ana itti dabale jedhanii akkasitti yoo itti dabalanillee yeroo yeroo gaa wamaan qabdu waan mu'azzineen hin jedhin wa ana ashhadu akkuma ati ragaa baatonis ragaa baha yoo jedhanis wamaan qabdu متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال نمني جئ جئ نبي محمد من قال نمني جري حين يسمع النداء يرو يسمع دغيو النداء للبا يرو دغو يرو للبا دغو جچوني للبا اسات امورمه يو دغيت جچو اسات امورمه يو دغيت دغيت اللهم يا الله رب هذه الدعوة ربي هذه إسي الدعوة يامتو تاتي تناتيو rabbi isii yaamtuu taatee tanaatiyo attaammata guutuu taatee tanaatiyo rabbi هذه الدعوة هذه الدعوة ربي يا ربي ربي سيامتو تاتي تناتيو سينما يامتتون أذان في إقاو مكانا التامة تقوتو تاتي تناتيو إرقون قبض دبين توني كامل إسيني يا ربي إسي سنيتي والصلاة يا ربي صلاة على قائمة أبت أفديمتو تناتيو ربي صلاة أبت أفديمتو تناتيو آتي كني نمني جري محمدا محمدي كني نمني جري الوسيلة وسيلة نبي محمدي كني نمني جري والفضيلة فضيلة جايكين سلي نبي محمدي كني نمني جري وسيلة برني دبره فضيلة متنا ملي جتشو المرتبة الزائد على الخلق يجو fadiilan sadarkaa tokko kalaa'iqa mararra inni caaluriin kenniif namni jedhe wabcathuhu nabi muhammadii kanallee kaasi namni jedhe maqaaman bootaa mahmuudan faarfamaa tahe keeysatti bootaa faarfamaa tahe sani alladii bootan sunuu wacadtaha ka isaa baallama goote san keeysatti kaasi namni jedhe akkana nama naa kadhate hallat lahu nama saniif sabattee jirti raggaatee jirti shafaacatii magantaan tiyya yawma alqiyaama guyyaa qiyaama'aa keeysattiya nama sani shafaacatiin khaasaa bihi orma nabi muhammad irraa qofatti ka isaa qofa jechu qofa qofaa isatti sabatteefi jirtiya asaa casaa an yabacaka rabbuka maqaaman maxmuudaa jedhee duraanuu rabbi baallama seeneefi bakkuma san keeysatti kaas nama jedhe hallat lahu isaaf sabatte isaaf raggaate shafaacatii magantaan tiyya guyyaa qiyaamaa jedhe nabi muhammad في برباكيس حاجة صلاة النبي بوساني ثم الراباني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وجدا ما شاء الله شفاعته نما ثبت جد شفاعته لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلف الميعاد يتشاثر اللي شيء سيئ جدين شيخ العثيمين سيجر إيه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة جرين سيجر إيه لقى قلوا كيستي تلوهنا يا ربي شايهني وتدبناني سومان قبض جريتنا شيخ العثيمين إنك لا تخلف الميعاد ati baallama namaa goote in diidu bakka san keeysatti baallama seente fi kaasu kaas jechuillee itti daruu wamaan qabdu jedhe hadiisa buluga keeysatti itti dhufna insha allahu yoo rabbi jedhe rawaahu lbukaari وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد إلما أبا وقاص سر أديفمه رب سر جالتوتي توبة سعد كن عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حديثا أديس أنه قال رسول جرجل من قال نمن جر حين يسمع المؤذن حين يسمع وقود أغاية المؤذن للبا يود أغاية سا أزانت أمورته يجو سا أزانت أمورته نمن للبا أغاية نمن جر يجو حين يسمع وقود أغاية المؤذن كذا مؤذن دران أغاية سنيمين waliin haga inni xumuratutu jiraatee jechu isaa xumuratu namni dhagaye ashhadu raga baha an sha'anii laa ilaaha gabbaramaa haqaa hin jiru gabbaramaan haqaa hin jiru illa allah allaha malee namni jedhe wahdahu haala inni rabbiin sun qofaa ifitti tahe laa shariika lahu haala isaaf waa hilli hin jirre gabbaramaan haqaa isa malee hin jiru ragaa baha namni jedhe وأن محمدا محمد لين عبده قبرت ربيتي ورسوله إرجما ربيتي نمني جد رضيت جالت بالله ربي كنا الله كنا جالت ربا كما ربما ربما نساته الله جالت إنما جد وبمحمد محمد لين جالت إنما جد رسولا كما إن إرجاته محمد لين جالت إنما جد وبالإسلام إسلام ما لي جالت إن دينا نسين كرانا ما تهو جالت إنما جد غفر له إساف ما رمى ذنبه بل ليس رساج أفتويا balleeysaa cufaayyuu maartii argata dura salaatu annabiyyi buusanii itti aananii allahuma rabba hadihi dacwati taammaa jedhanii eegas laa ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا جد أنجيشو ككنا جد أني nama akkana jedhe gufira lahu isaaf maaramama zambuhu balleeysan isaatiya dili xixiqqoo mara haga subat irraa dabarsa rawaahu muslim وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء كدان كدتن تك كدان لا يرد ديفمو بين الأذان الدو أذانتي في والإقامة تكرتنيا أذان في قامة الدون أيديغا yoo kadhatte waa takka illee rabbiin hin deebisu riwaa biraa keessatti imaamni albaaniin tamaamul minnaa keessatti munkara jedheen فماذا نقول يا رسول الله مي أذان في قاما إدو كم جني ربي قد أن جناني سأل الله العافية في الدنيا والآخرة جنين ربي كيسا كدنا العافية نجاه تهو الدنيا فآخرة كيسا نجاه قامني كيسا قلبي تيسا ركو مرر نجاه ما تهو كان أذان في قاما إدو تكدنا رسولي jedheeni sahaabdotaan jechuun jira hadiisichi garuu munkara jedheen malee imaamni du'aa himataatee haa taatu addu'aa'u laa yuraddu hundeeffamu iddoo azaanatiif iddoo iqaamatti kadhannaani iddoo sana du'aa'ii taate rabbii namaaf qeebala hin deebitu jechuu isiini murtii irra oolti malee رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حسن صحيح جامع كيسة إمامني صحيح جئني صحيح جئني أكست دعائين أذان في قاما إدوت وان ربي كان أنه هدو سجرا إتففنا يا ربي جئني سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك